ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaha ijambo abana bashakisha ababyeyi babo hari abatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye amahari bagatandukana hari abo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho turaha ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho ni uko banyuze mu bigo by'imfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa ngendabanka augustin ushobora kuba ari burundi umushakisha n'umugore we mukanyandwi tereza yamusize mu rwanda asubira mu burundi hashize imyaka irenga mirongo itatu mukanyandwi ari mu karere ka ruhango umurenge wa kinyazi akagari ka rutabo umudugudu wa nyirabubayi aravuga ko yari amaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga umva mbashakishije hari imyaka irenga nk'ibiri nibyo mbizi imana nza kumva mutanze nomero kuri radiyo yego nuko rero ndamwumva nshakisha ufite simati ntayo ngewe ngewe ngira ndashakisha ndamubwira ngo azabatere mesaje yego mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yara yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero mbwira mbwira ikikugenza
ikintu rero nifuza ari ikiganiro agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana yego rero ufite umufasha wanjye waturutse i burundi yahavuye muri mirongo inani araza turashakana noneho ubwo ngubwo yahavuye ngo yari jero wa koperative yari uw'ahantu muri komine ya buhiga ariko ubu habaye karuzi uwo muntu mbese twari tubyaranye gatatu ariko yagiye muri mirongo cyenda umwana umwe yarapfuye ariko yasize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo nta gakuru kenshi muri mirongo cyenda na gatatu i burundi hatera intambara ubwo nta gakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko hino iwabo hari muri komine ya buhiga haza guhinduka karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga nta kabuze mariko mama wiwe akitwa kizi n'indarejina umuntu we akitwa pasikari gunika akaba afite umukobwa witwa nuko igiza ngensi avuga ndetse ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasibisigi kasigaye ngo tujye twavugana yego nuko rero ubwo nkakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kaburwa umva ndabashakisha ndababura ndababura pe hashize nk'imyaka ibiri rwose nshakisha mpeba nshakisha mpeba nuko nza kumva mutanze nomero rero kuri radiyo nkumva rero ngo mushakishiriza abandi nkavuga ntese ubu nanjye ndajye mwanshakishiriza nkumva uko bimeze nicyo tubereyeho reka dufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde yitwa ngendabanga gusitini ngendabanga gusitini mwashakaniye aho ngaho mu ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute yari yarijera wa koperative y'ubuhiga baza guhomba ahombye aratoroka atorotse araza agera inaha izi naha rero ubwo turashaka turashakana hashira iyo myaka nyine ubwo hari muri komine ntungu icyo gihe perefegitura ya gitarama hari muri serire kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubu ngubu bwarahindutse hasigaye ari mu murenge wa kinazi akagari ka rutabo umudugudu wa nyirarubayi akarere ka ruhango intara y'amajyepfo byose byarahindutse umugabo wawe yavuye mu rwanda ajya i burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho avuyeho ngo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahungiye yaravuga ngo ubwo perezida wari uriho yavuyeho ngo asubiyeyo ubwo yenda ni amahoro ngo nta kibazo azagira hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro agasaro kaburaga numvise ikiganiro agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanageraho ni burundu bataranafunga hari abandi barundi bari batuye aho ngaho mu ruhango bamuzi bari bamuzi ntabo pe nta n'abandi bari batuye intongwe cyangwa se ikigoma bari bamuzi oya nta bandi bari bamuzi mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu rwanda iyo koperative yari koperative ikora iki ntabwo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa harinze ubuhiga icyo bakoraga ntabwo nkizi gusambuye yuko yari jera wa koperative ngo agahomba agacika ubu se niba gusitini umugabo wawe ngendabanka niba kumva ni iki wumva ushaka kumubwira ni ayahe makuru umufitiye mubwire uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga kumva mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kuwukurikiraho mwana we abana bafite agahinda ku buryo umukuru we yicara akanarira akavuga ati ngewe wampa uko ngerayo byonyine ngo ngewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya umva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva imana yabikoze ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva naramuka akumvise tuzabimenya tushobore kubahuza madamu mukanyandwi tereza rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose umbwiye ko wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha turebe niba twagera muri karusi tukabaza niba eh, hari umuntu wamenya ngendabanka agusitini mwashakanye mwabyaranye abana babiri niba yumva rero azamenya yuko mukanyandwi tereza wari utuye muri ntongwe eh, wari umugore we akimukunda akimutegereje ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika
mwana umva namwe imana ijya ibarara imbere n'inyuma nyagasani mbifurije imigisha y'imana iteka ryose urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye neza afata umwana amushyira se arigendera turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nyina w'umwana yari atuye mu gatsata naho se rudasingwa emmanuel akaba yaratuye ku kabusunzu uwo mwana yabuze papa we muri jenoside yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro agasaro kabura agashaka irengero rya mama we yitwa diane w'amahoro atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima akagari ka nyabugogo umudugudu w'indatwa ikintu kinjanye mu kiganiro agataro kavuraga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye ubwo nibwo icyenda kane mpita mungana na mukadata bajyaga bambwira mu mashyamba ya kongo nyine niyo nakuriwe murira iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ariwe mama umbyara ariko papa we yarapfuye yapfuye mu ntambara ya jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane noneho ubwo ngahunga nyine nkiririye mu mashyamba ya kongo nkurana n'abandi bantu aribo mukadata n'abandi bafamiriye ariko ntabwo nigeze ndasha kumenya mama wanjye ibyabo noneho muri bibiri na cumi na rimwe nibwo twaje kugaruka mu rwanda tuhageze ndaza famiye twari twahasanze ndabaza ese ntabwo mwaba mwarabashije kumenya umubyeyi wanjye w'umumama wambyaye barambwira ati yakumvaga ko ngo atuye mu gasabo kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose muzambarije nimba yaba akiriho nimba yumva yanzanye ku yanzanye ahantu papa yabaga ariho muri toga ka busunzi kimisagara ansiga aho ngaho aragenda rero ntabwo ndamenya nimba ahari nimba adahari ntabwo mbizi umuryango izambariza niki cyatumye akwivanaho warakimenye ntabwo nigeze nkimenya barambwiye harimba ngo yararakajwe n'uko batabanye icyo nibaza ko ibyo papa yari yaramaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimusobanurira ubwo nari muto yari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenye ari amazina ntabwo nayamenye rimwe n'isura ntabwo nigeze nkimenya nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira papa wawe yitwaga nde bambwira ko batamuzi bitwaga bidatinda manini hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku kabusunzu oya abavandimwe be hari mukuru we yari atakivura nawe yapfuye mu ntambara Eh, mushiki we hasigaye mushiki w'umwe niwe twabashije kugunguka tugiye muri kongo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira ngewe na murumuna wanjye tugiye muri kongo ariko ntabwo uwo mushiki we yigeze ati n'ubwo arahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama nimba yabamwizi cyangwa ataramumenye nimba abariho cyangwa atari umaze gukura wigeze u- utekereza kuba wajya mu katsata ukabaza niba hari umuntu waba um, ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi u- ushakisha umwana we icyo gitekerezo wigeze ukigira ntabwo nigeze mugira cyane ko nubwo nyine mugapapuro nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo kumuhima nta- nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nkigira ngo mbashe kuba najyayo ngo mbaze kuko
niyo mpamvu nkubajije mu gatsata ndahazi U- uvuye aho utuye eh, uvuye aho ngaho utuye ujya mu katsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo Eh, hanyuma ni ni hafi cyane ni hafi cyane nyoko wanyu uva indi imwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye oya ntabwo yigeze yambwira aje isa n'undi tuta- tutahuka tuza njye nahise nimwitira kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amwumva nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri kongo nawe mwaragarukanye mu rwanda yafashe gusa imana imuhe iruhuko ridashira yego rwose kuko yaranamfashije cyane gusa yajyaga ambwira ko nimba mbyibuka neza nari mutoya ariko nimba aravuga ko ngo yitwaga sarafina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru ye yari ayazi ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba imana nkabasha kuza kugaruka mfite ampaye amakuru nk'ayo yizewe kuri ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa serafina
icyo kinani cyaba yarigeze gukunda kumviraho gatoya ukuntu ariko se ubu tuvuganye uwagutumayo uwakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati uyu mwana ni uwanjye ibyo wigeze ubitekereza ntabwo nabitekereje ariko ukunda mu ntunguye ubwenge ndumva wa mugani icyo kintu ntakagombye kuba naranagikoze mbere
none diane uwamahoro niba mama wawe reka tumwite serafina irindi ntabwo turizi nitugira imana eh, uwitwa serafina wabyaye umwana hafi muri za mirongo cyenda na rimwe umwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye wari utuye ku kabusunzu witwaga rudasingwa naramuka ari wakiyumva cyangwa se uwaba azi ko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mu- mama wawe yaba ariho niyo yaba atanariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho Eh, nicyo nanjye nashakaga kumenya reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije mu gihe mutarabonana ni iki wumva ushaka kumubwira imyaka mirongo itatu yose ishize utazi amakuru ya mama wawe utazi aho ari n'icyo wumva ushaka kumubwira ikintu numva nshaka kumubwira yego sinzi ni byinshi cyane ko narababaye cyane mba mu buzima bubi cyane bumbabaje ndangije ndavuga nti byibura nza kuba kugeza n'ubu ngubu zirimo ndavuga nti banki neza kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda keretse nagize nkamubwira ibibazo byose mpuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yataza kunsiga ataza kuza ngo asige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gusana ntamubaza ikintu kimwe gusa cyonyine nkamubaza impamvu yanyikuyeho bigatuma mbaho nabi cyane bikabije birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakuze wenyine ndawumva ngo ushimire kuba wihangana ngo ushimire kuba utaha kare ngo ushimire kuba ukifitemo ubwo umuntu ubukomeze ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe serafina irindi tutazi
abaye ariho cyonyine nkamenya ko ahari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu wambwira ko yaba yaramuzi ariko basi atakiri utamenya cyaba gihagije ntabwo azabura abumva ijwi rya amerika batuye mu gatsata ndetse no ku kabusunzu baba bazi bazi rudasingwa niwe papa wawe abo mu gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwaga serafina wabyaye muri mirongo icyenda na rimwe hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero diane urakoze urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye nubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza reka murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemerera igihe cyane kandi nubwo habayemo inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira wakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga dutumikire uwitwa uwimana angelique ni mwene murimanyi pierre na mukaroni edisa ararangisha umuvandimwe we baburaniye muri congo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine amakuru afite ni uko nyina ubabyara yitabye imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri croix rouge mu kigo cya croix rouge muri congo uwimana angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri croix rouge muri congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri congo uwimana angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi muri komine ya satinski segiteri ya gitwa muri serire ya kankunga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa n'ubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe nambaje imana Alexis bahimba rukara yakuriye mu kigo cy'imfubyi arererwa mu muryango wari utuye i nyarugenge icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu rukara yitabaje agasaro kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa nyarugunga akagari ka nonko umudugudu wa rugari ikintu kinzanye rero mu mwaka wo muri mirongo cyenda na karindwi na gatandatu hari umuzungukazi w'umumetisi mama we ni umunyarwanda yavukiye uwo muzungu nagira ngo mama yavukiye rubavu yambonye ahantu mu kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga mbo aho hantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama icyo gihe jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bariho uko bafashe nyiri arabasaba ngo anyijyanire muri amerika icyo gihe umugabo yakoraga muri loni inaha i kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga none icyo gihe arambwira ati tugiye tugiye bagiye kuduha mitasiyo tujye gukorera i kampala mu birometero ijana na makumyabiri urumva nari nahagera sinari mazi ati tuzahita tugenda muri amerika ubwo wari umwaka w'icyenda karindwi noneho mbaza umusaza wakoreraga mikoro umunyanganizi kigali ati diregiteri wa izari byanze bikunze ntimwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muzenki i bugande hameze gute arambwira ngo mvasharuka amamagara akazina k'agahimbano rukara n'uwo muntu anzi ku izina rukara ati ugande wapfuye bakakurya bakagukoresha ibyo bashaka bakagwingisha cyangwa bakakurya ati ugande igiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibunamishe muri jenoside ibyangezeho ndi umwana mbona ndapfuye icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'ababiri kacyiru nari narabaye umwaka umwe wo muri icyenda gatanu nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwira ibyo by'ubugande ndabyanga anyingenza iminsi irenga itanu wanyuma nzira mu maso abona ko nabyanze ambwira ati baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine ararira hari ku bwa veniri yanjye yabonaga hirya yeshi imbere yanjye birangira ntabashije kugenda noneho abandi bahita bananyirukana dasavayivinga nongeye kumutekereza nawe kugira kontakitezi ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe mperuka ambwira ngo yabaga muri horande aza kujya muri irelande ntabwo nagize ngo mbingize bampoze na jeanne baranga ubwo uwo nguwo arambwira ati wowe ntiyanakwibuka ndavuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaga inyuma zamusubiza bakambwira ko bamusuhuza birarangira banga kumuza nawe bo banyuma na kontakiteze gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi mu mezi atanu ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga namusabaga kugira ngo ampuze na jeanne wenda mushimire ineza yarangiriye yo kunyura muri afurika muri ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanzamo simbo ntugire inama nabo ubwabo ntibangire inama byibuze mushimire ineza yarangira kuvuga ngo yarangiye kundara nzagira ubuzima bwiza icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira ariko hagati aho yoranda yarambwiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera south africa bagataha portugal ni ukumufasha kumushakira nkabaha agafoto ke nabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira alex n'ako gahimbano mukamushakira mugendereye ukuntu igihe bakoze mu rwanda mu mwaka w'icyenda gatandatu miliyoni icyenda karindwi bakajya gukorera mu bugande icyenda ubwo icyenda umunani bagahita mu kwa mbere hari bawutahamo iwabo rero nari ko bari muri amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri portugal uno munsi bagakora afurika y'epfo bagataha portugal ndagushimiye cyane kuba witabaje ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko uwo mugiraneza uzamubona bidatinze ngaho rero nongere ngushimire ukomere yego murakoze cyane imana ibaho umugisha ngira ngo mwanerebye ukuntu amarangamutima yanyuze nkandika natekereje kuri titire mufite kubera umunezero kumva igihe nari maze igihe nshakisha nimero yayo niruka mu banyamakuru mbasha kumenya aho kuri rba bace bashakire ku bw'amahirwe barange bati urayibwoneye imana imana yo mu ijoro ibaho umugisha kandi n'aho ataboneka ibyo mwakoreye abandi ntabwo nanjye mwakoresheje uko mushoboye aba nananirwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamubona imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijoro murakoze nawe amen amen amen
agasaro kaburaga
undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni mbonyumuvunyi jean batiste bakundaga kwita mapusi atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa gahengeri akagari ka rweri umudugudu wa kiruruma arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu mutara mu rwanda
ndashaka mama mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nubwo naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka
none abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute byagenze gute
nawe twatandukanye twatandukaniye mu rwanda aho bita kabarondo nari nyuma mutoya ariko ntabwo nahibuka ntabwo nzi amazina yabo nari mfite nk'imyaka nk'itandatu urebye kuko ni gatoya cyane ahantu hose nagenda nagiye mbere n'abaturage basanzwe wabona n'uwandorewe mu kigo cy'imfubyi aho bita imisho kwa helemani ubwo hari mu wuhe mwaka hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu wari ufite imyaka ingahe y'icyo gihe ugereranyije wenda n'imyaka itanu cyangwa itandatu kuko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi bambwira ko nahageze ndi mutanzige ikigande kuko nabereye mu bugande warerewe mu bugande none se ababyeyi bawe baba bari i bugande cyangwa se baba bari mu rwanda
ndakeka ko bari mu rwanda kuko mama niyo twatahanye noneho nyogokuru na marume basanzwe batashye nyuma none se batashye bagiye hehe bamenya amakuru y'aho berekeje mu karere aka n'aka k'u rwanda nigeze kujyana aho ngiye kiriya gihe kubera nashakiraga abana imiryango noneho baza kunjyana ariko biba ngombwa ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho narindi bitewe n'ubuzima nari ndimo n'ukuntu aho bari bari urumva we n'abayobozi nayoboye ariko ikintu cyatumye tuburana bwa burundu namaze gukura nsigaye nsanga barindutse ndabura gutyo aho wasubiye kubashaka ni hehe ni kabarondo wajye kubashakiranye nyogokuru we na marume yanjye we batashye bajya mu bitaro nawe n'abasanze icyo gihe noneho rero nza kugaruka mu kigo cyacyanduraga nsigaye hashyizemo imyaka myinshi nsigaye kuko nari maze kwiga ngiye kubashaka nsanga barindutse ariko nagize nza kubona umuntu arambwira abantu turabazi ariko barindutse ntabwo tuzi aho bimutse none wowe urabibuka amazina yabo uyu wese ngenzi amazina izina rimwe rimwe ngaho mbwira nyokorume yitwa nde mwarimu yitwaga kubw'imana naho se umukecuru akitwa nde ninjye barimwita venansiyo ntabwo ibindi mbizi bakaba bari batuye mu mutara bari batuye mu mutara hafi ya nyagatare ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbizi ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi mapusi ndamuzi Eh, hari umuntu nasanze yari yari uri aho mama yari ari ababwira ko nawe yamubuze yego Ari- ariko uwo muntu ntabwo nibuka izina rye gusa nibuka ko bari hari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga bitaga ndumva nibagiwe ariko bari bafite bari bafite umwana bitaga nyinyanyiragitamye niba yari iwacu ntabwo mbizi namubonye gutya ni mukuru Eh, umuke- uwo mukecuru ndamwibutse bamwitaga mukakibibi
M- utaha mutaha muva i bugande mwari muvuye i bugande mwaragiyeyo ryari byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe rero ntabwo nta- amakuru ntabwo bafite kuko ngewe dutaha iwacu bambwira ko bari barahunze ngo intambara gahoro intambara gahoro gahoro n'ibyo ibyo ari byo ubu nibwo mbisobanukiwe ko ari jenoside barihunze mbere itaraba Yego.
jenoside yabaye turi mu- turi mu buganda yego Eh, rero ngo nari mutoya nta kintu mbiziho reka noneho nkujyane ikabarondo ikabarondo nta muntu n'umwe waba uhari uhasigaye u- ushobora kuba ari mwene wabo na papa wawe
akabarandamo kubera impunzi zatahukaga bakagenda batwira imihanda bose bashaka- bashaka aho kuba Mm.
ntabwo ari nk'iyacu kuko na na- na- na- n'ubundi akomoka mu mutara ni- ni- ubwo niyo kavukiriye umuryango wawe wose nta muntu n'umwe usigaranye nta muntu n'umwe barahari bari aho ngaho mu rwanda ariko ntabwo uzi aho bari
bose ntabwo nzi aho bari ariko ndizera neza ko bari mu rwanda kuko irabiranye n'udukuru bambwiye ko mfite bene yacu benshi aho bita kabarebe ariko ntabwo mpazi ni- nta nubwo nzi inkomoko yacu neza cyose kumva ko iwacu ari mu mutara ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi
nyogokuru yajyaga ambwira ngo mfite bene yacu mu mutara kabarebe benshi ariko ntabwo mbazi ni ukuzagufata akaboko nkakujyanayo kubera ko kabarore ndahazi Mm, ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri rwamagana mm.
kuva i rwamagana ujya i kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo wahashyira imitago itatu utaragerayo Na- na- nagerageje gushakira ariko urumva nataye umutwe yego Na- maze kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji eh, ikigo banduraga banyeretse kwiga ububaji ko bari bafite atoriye namaze kwiga bahamaka guhera ba- bamaze kumpinda mfata amafaranga bamindura mbese nindura aho ngaho mu butara hose meze nk'umuntu watawe umutwe nshakisha nshakisha Mm.
nibwo naje kubona umuntu wambwira umbwira ngo abo bantu arabazi bireketse ngo mba mbashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona kuva ubwo ntabwo ndongera gusubirayo ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u rwanda na nyagatare baratwumva mutara wose baratwumva i kabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya jean batiste wari mutoya yenda bakuze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva ah, mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
Eh, papa nyiri kurambira kwitwaga rwa gahungu yego
eh, mama akitwa ntabanganya imana yego noneho m- mama twatandukanye ariko ari kumwe na mushiki wanjye we wari mutoya cyane y- y- y- yitwaga U- U- uwimbabazi yego Eh, eh, na- na- na mura- na marume wanjye yitwaga kubw'imana Mhm.
eh, na mushi- na mukecuru wanjye nyine Venansi- abo mu nyogokuru ni- bamwitaga venansi ariko utizere inshuti hano tujya gutandukana bambwiye ko data yari akiri ubugande ariko ngo ngaho buri cyumweru kimwe ngo atahe ngo baravuganaga nuko ari njyewe wabaye umwana nkahita nsubira mu kigo n'abandi bagana ariko nari kuzamura n'ubu ko mfite icyizere ko nabo hari ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari i bugande ari mu rwanda rwa buhungu azakumva niba eh, ariho akaba akumva nimba hari undi muntu wo mu muryango eh, yaba kubw'imana yaba asuba imbabazi uwaba wese akumva ni iki ushaka kumubwira usigaranye umunota umwe niba nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufate winigure papa wanjye nabibwira ko nifuza kumubona nubwo ntaramubona ariko ndamukunda Mm, kuko nta kibazo nigeze ngirana nawe nubwo nabayeho nabi ariko si ukubera we ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigeze mpamagara papa na mama nawe twabanaga gato nawe sinigeze mubona ngo numve ko namutetse iruhande rwose ndabonye nash- nashima imana kandi nawe namushimira oh, urakoze cyane jean batiste mbonye umuvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro agasaro kaburaga unshimirire ni umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana Ah, ndizera nkomeje yuko ab'i kabarore ab'i nyagatare abo mu mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka
ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ujye wumva ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro murakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametishe metishe du monde rikorera mu birigi no mu rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka mirongo itanu n'umwe ashakisha uburiza bwacu ni uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'itandatu avukira ku musozi wa mukono muri byumba nyina yitwaga tereza mukamwambutsa akaba umukobwa wa kabongo nyina akitwa kiminga nabo bakomokaga i mukono papa we yari umubirigi witwaga fernand pire wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa imurama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'itandatu amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba imana bamujyanye mu kigo cy'abana b'abametishi cya risave mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'irindwi ahamara imyaka ibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yoherezwa mu bubirigi marie flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu bubirigi turamushakira umuryango mu rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Pire hari n'undi munyarwandakazi babyaranye umwana wavukiye isave muri mirongo itanu na rimwe umwana w'umuhungu nyina akitwa kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki uwaba afitanye isano na kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Pire umwana w'umuhungu akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Tereza mukamwambutsa w'ibyumba ukiriho niba se umuzi mubwire ko mwene wabo Marie Flore Gire uri mu Bubiligi amushaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'imasaka nyina amaze kwitaba imana turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda mushiki wabo mukazikeye clarice utuye mu karere ka nyanza umurenge wa kigoma akagari ka butansinda umudugudu wa karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye ikintu kizana mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri mirongo icyenda noneho rero amaze gupfa muri mirongo icyenda kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana rero mu kigo cy'imfubyi abantu bitaga i masaka ninde wabajyanye umudamu bitaga yosefa wari usitiri wacu nyine wa komine kigoma umudamu we abo bana yabajyanye ari indi bamuhaye Yego.
yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi umuryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari ivu hari ikigoma nyine n'ubu riracyahari yego noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kunywa urumva twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga be nabo batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga gasangwa n'undi mumama bitaga bonifirida nyine batsimba hari umudamu we hari ubwo nibo batugejeje k'uwo mumama nyine ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho iyi nta bandi bantu umuryango wanyu bari basigaye eh, bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe mu muryango wa mama hari hari marume ariko nyine nta ntabwo bari batwitayeho kwa papa naho ubwo urumva ba data wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko mm, papa yari yashatse undi mugore none se mama wawe yitaba imana papa wawe yari akiriho hariho n'ubu ngubu ariho
ubu se aba hehe ubu nyine ariko uko bimeze ntabwo papa wanjye ariwe papa w'abo bana abo bana tuva intumwa kwa mama mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa abandi bana rero yababyaye mbese ubwo yari- baratandukanye papa yishakiye n'undi mugore mama nawe yariyubakiye iwabo nyine arindukiye ibere aho ngaho none se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi yego mukuru wanjye niwe wari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni nawe wagiye kubasinyira ariko ubu nta kiriho yarapfuye hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru yari afite imyaka ingahe we yigaga harimo umwaka wa- wa gatandatu ariko ubwo byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga nta wundi wo kubitaho hanyuma nyibutsa nimba wibuka gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe ngewe nabagejeje nyine aho k'uwo mumama ba- babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka u- baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye i masaka bajyanye na mukuru wanjye hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo barumuna be basigarayo yego kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenye aho bari ni ayahe makuru ufite nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twarabana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva birinda iyo bigeze muri mirongo icyenda na kane umwe acukwe n'undi acukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye imana nibona ari igihe wisanze jyenyine nyine
abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya masaka babo bari bafite imyaka ingahe
harimo agato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo muto yari ate- umuto yari ataruzuza umwaka yari afite hagati y'amezi icyenda wenda n'umwaka ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva yego ariko umukuru yari ha- hagati y'imyaka itatu n'ibiri I- hagati y'imyaka itatu n'inga kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yakicara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kubera ko twari bato ntabwo nibu- numva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute Nu- ubwo rero yari umwana u- u- u- uzi ubwenge mbese wabwira ngo icara aha akahicara ahubwo uti ntihagire umuntu uza ngo yinjire mu nzu yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka nk'itatu n'ine gutyo amazina yabo ni ayahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde Mbaga ntakiruta imana Kalisa umukuru yego yitwaga Hakizimana Jean Claude none se nyuma ya mirongo icyenda na kane hari amakuru yabo mu- mwigeze mumenya muzi aho baherereye ntabwo twigeze tuyamenya kuko mirongo icyenda na kane ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe baca ukwabo abandi baca ukwabo birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibonanye niwe nari kubaza amakuru kuko niba wari uzi n'aho ya- yabajyanye uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugeza na n'ubu nta makuru mfite nta makuru nigeze kumva n'ay'uko wenda abo bana baba barabahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza ariko uzi neza ko muri mirongo icyenda na kane bari mu, mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri mirongo icyenda na kane bose ku itariki hafi ya cumi na gatatu ni bwo bwa nyuma buriye indege bagana mu gihugu cy'ubufaransa hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu birigiye ariko benshi bagiye mu bufaransa ubwo ngubwo rero nabo ah, imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari ariko se mbere y'uko bagenda uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha ku- kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya mirongo cyenda na rimwe na mirongo cyenda na kane mwigeze mumujya mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese yigeze abamenya mwebwe yajyaga ababwira ati bana mumeze mute urambwira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe nyine hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine turabana hakaba igihe nyine dutumaho tugatuma zose mu isure tukagenda nyine akadufasha ni byiza mwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'imfubyi Um, nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azabamenya azamenya amakuru yawe usigaye ya mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho ubwo eh, nibishoboka hari icyo yamenye ashobora kuba ntacyo yamenye ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yaba eh, y'abasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko em, bagiye inzira zitandukanye um, eh, icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya Ah, hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya eh, ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira ngo uhaye umunota umwe ngaho buri masegonda mirongo itatu usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira duhuza ntakiruta imana karisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ni ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yaba akeka ko bamujugunye ni ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza nakizimana jean claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze urakoze nawe clarisse mu kazi keye ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga no kwizera ijwi ry'amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira Murakoze icyo cyane.
tumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye Eh, murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa emmanuel twagerayezu bakundaga kwita rwayibebe gashema vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na emmanuel twagerayezu mfite umuvaba- umuvandimwe wahunze muri mirongo icyenda na kane ahungana n'aba- n'ababyeyi na ba sekuru hanyuma bo baza kugaruka we ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro ka buraga yego nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza kuhamagara mfite umuvandimwe witwa alphonse twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero zabagira ubusa muzavugane ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he eh, kubera icyo atagarutse umuvandimwe wanjye yahunganye na ba sekuru icyenda kane bahunga yego barahunga bahungira ahitwa babaye muhuru mva njye ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje hari no mu cyaro hari igihe baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo noneho ampa amakuru y'aho bari bari bari hehe
babaye mu nkambi ya kabira muri mirongo icyenda na kane hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na na n'uwo se wabo witwa makabuza Via- jean marie vianney hanyuma basi akaza kuhava aho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita ishangi Mhm.
nyuma ariko akajya aza gusura ba sekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa inyamibwa na nyamikubi nyuma rero ba se wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka ataragaruka kubareba aho bari bari kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenya uwo muvandimwe wawe yitwaga nde
yitwaga twagira yezu Emmanuel bakundaga kumwita Rwayibebe yahunze afite imyaka cumi n'irindwi kuko yavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi ariko hari undi muntu waje kuza duha amakuru y'uko babonanye muri bibiri yego
ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura amubwira yuko asigaye yaratuye uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu yababwiraga ko yabatuye hehe
yatubwiraga yuko yabatuye muri ibyo bice bya nyamikubi
niba twagira yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe niba kumva akaba ari aho za nyamibwa na nyamikubi akaba kumva hano ku ijwi ry'amerika nayahe makuru wamubwira usigaranye amasegonda mirongo itatu yafate ugire amakuru waha mukuru wawe umubwire amakuru yo mu rwanda umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe
mu by'ukuri byashimisha abaye akiriho abaye anyumva abavandimwe bose be barahari uko twari abana icyenda bose barahari abaye anyumva rwose nimero zanjye ni izi cyangwa umwe muri ba se wabo banyumva abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose ni ukuri turamukumbuye umusaza n'umukecuru bahora bavuga ati icyatuzanira manweri tutarasaza byadushimisha cyane
amakuru dufite ni uko Emmanuel Twagirayezu atari nyamikubi nk'uko murumuna we abivuga umwe mu babanye nawe imasisi muri rucuru ari mu kiganiro hakizimana aruyizi ari mu karere ka nyamagabe umurenge wa kibirizi akagari ka gashiha umudugudu wa rukamiro tuba twarabanaga imasisi hari uwitaga hari uwitaga rwayibebe yego hari uwitwaga nubaha hari uwitwaga karisa yego
na bizimana n'uwo manweri nyine ariwe bitaga rwayiberi akaba ari muri zambiya ubu ngubu eee ari muri zambiya ubu ngubu ubwo nanjye nayo ndimo bitaga hakizimana rwese ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu rwanda mu karere ka nyamagabe none utaha watashye uvuye i masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri zambiya
aha njye nari mvuye aho bita irucuro
ubwo hari mu wuhe mwaka
bibiri na cumi n'icyenda
bibiri na cumi n'icyenda hanyuma se rero nageze hano mu rwanda mvuye mutobo wari uvuye mutobo
nageze mu rwanda mpita njya kwiga ingando mutobo rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri zambiya
bibiri na cumi na gatandatu twaravuganaga n'uko amasimu bayanyatse na bibiri na cumi n'umunani twaravuganaga ku buryo uratekereza ko akiri muri zambiya aracyari muri zambiya mu nkambi iyo nkambi izina ryayo urarizi aya ntago ndizi ntago ndizi twavuganaga arambwira ko ari aho mu nkambi ariko ntago ndizi twagira yezu manweri mukaba mwaramwitaga rwayibebe yego ubu naramuka akumvise azahita amenya yuko ari we hakizimana mwabanye masisi yego yego aho bita imikino ubu se niba kumva mubwira amakuru yo mu rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wamushaka uwo gashema mubwira amakuru yo mu rwanda mu rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru wari umaze imyaka ukanyura moto ubu ngubu ukaba uri nyamagabe mu rwanda hameze hate
mu rwanda nta kibazo rwose nasanze n'ababyeyi be n'abarumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha aho ari hose ngo bakavugana ariko inomero ye narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva hakizimana niba akumva rwayibebe wamubwira iki birumvikana uramukumbuye ariko gira icyo umubwirire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata akanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane buno ari i kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari baguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye niba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radiyo nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango ye yose bari kuvuga n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kuhagera kereka bamubonyeho banze no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko ngewe nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu rwanda ni amahoro nasanze nta kibazo gihari hakizimana ruyizi ndagushimye cyane kuba wafashe akanya kugira ngo ufashe gashema kubona amakuru ya mukuru we rwayibebe ndagushimye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero rwayibebe twagira yezu emanuweli twumva muri kano kanya aho ari muri zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngo ushimire mbikuye ku mutima gira amahoro yego rwose murakoze cyane imana duhe umugisha twese
mu gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise eniyasi mwene nyabudaraza iriyana iriyana bari batuye mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama muri komini ya masango muri segitori ya nyakogo muri serire ya gashirabwoba ni hagati ya gitwe na buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa ndahimana elamu bakundaga kwita didi akaba yarabuze ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yari afite imyaka itandatu akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga umuhire bakundaga kumuhimba picu ndetse na nyirasenge witwa nerida ubwo ni ubutumwa bwa hitiyisha eniyashi ikiganiro cy'umunsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha nimero rero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kongeraho ntibibaho iki ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyo gushyigikira ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro